murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi nk'uko mubizi radiyo ijwi ry'amerika irimo iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ariko rero no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu yutube na fesibuke voa radiyo yacu naho nimujyeyo iki kiganiro muragikurikira uko turimo tukibagezaho murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo rwose murisanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ejo bundi ku itariki ya gatatu y'uku kwezi twizihizaga umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka w'ubwisanzure bw'itangazamakuru kubona amakuru ni uburenganzira bwa muntu nk'ubundi burenganzira bwose bw'ibanze none rero byifashe bite mu burundi nagira ngo tubanze twumve nanone inkuru y'ijwi ry'amerika yabakoreye icyo gihe yifashishije abanywanyi bayo mu burundi turagezwaho na desire hatungimana ubwigenge bw'amenyeshamakuru buracari agahaze mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri uburundi bwari mu kibanza cy'ijana na mirongo itandatu ku bihugu ijana na mirongo umunani mu bijanye no kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uburundi bwarateye intambwe bushika mu kibanza cy'ijana na mirongo ine n'indwi buza inyuma mu kubahiriza ukwisanzura mu mwuga wo kumenyesha amakuru mu bihugu vya afurika y'ubuseruko tanzania iza mu kibanza cy'ijana na mirongo ibiri na gatatu kongo iharanira intwaro rusangi mu kijana na mirongo ibiri na gatanu uganda ikijana na mirongo itatu na kabiri nayo u rwanda rukaza mu kibanza cy'ijana na mirongo itatu na gatandatu mu gihe kuri wa gatatu y'ukwezi kwa gatanu hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru hari mu gasho umumenyesha amakuru umwe uretse ivyo nta gateka k'umumenyesha amakuru kahungabanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ariko bamwe mu bumviriza canke basoma amakuru baremeza ko amakuru atangwa adashika kunyota abayumviriza ivyo ababishikiriza abanyagihugu basanga ata kinini babungura ku ruhande rumwe abamenyeshamakuru ntibinjira neza mu mizi y'ibibazo bimwe bimwe kubera ubwoba bw'ibyabaye kuri bagenzi babo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ico gihe bamwe barafashwe barafungwa abandi bashika mirongo indwi barahunga igihugu amaradiyo rpa ya honesanse isanganiro bonesha fm na rema fm yaraturiwe ayandi arugagwa mbere gushika ubu abiri ntarasubira gukora n'ijwi ry'amerika ryarabujijwe gukora kuko ryoba ryagirijwe gutanga inkuru zidatohojwe neza bbc y'abongereza nayo nyene yari yarabujijwe gukora ubu ikaba yarasubiye kwemererwa gukora yamara kugeza ubu ntirakora nubwo biri uko uburongoye ishyirahamwe ry'amaradiyo mu burundi hari ubuntu onesime arashima ko hari ibimenyeshamakuru vyari vyarugawe vyuguruwe inyuma y'ibiganiro vyabaye hagati yabirongoye n'ikigo kigenzura ibivugwa n'ivyandikwa mu bimenyeshamakuru cnc leandre sikoba yavuga mu kinyamakuru iwacu ati abamenyeshamakuru ntibubahuka canke baratinya gukora inkuru zijanye n'umutekano hamwe n'inyuruzwa canke isesagurwa ry'ubutunzi bw'igihugu na cane cane iyo hari bamwe mu ndongozi zivugwamwo hariho n'amakuru ya politiki usanga adashikirizwa nk'uko byari kugenda kuko usanga hari uyu nurya ariko yokera abamenyeshamakuru si abamenyeshamakuru gusa bagifise ubwoba bw'ibyabaye n'abatanga amakuru nabo nyene ni uko leandre siko bayavuga agira ati ikindi kibituma ni uko amasoko y'amakuru yacu ashacoba ntashaka gutanga umuco uzosanga ari abantu bamwe baguma bagaruka mu bimenyeshamakuru ibyo bigatuma amakuru atangwa atakanovera afise ari akazuyazi sylvain ntakaruta imana arongoye radiyo televiziyo isanganiro ati aramenyesha amakuru bakora inkuru bahejeje kwicira urubanza umuntu atinya gukora inkuru yibaza ingene abakuru abarongoye igihugu bazovyakira e, kubera ko uzi ko bazovyakira ukutari kwiza ukibaza uti umutekano wanje uzohava e, uca uhungabana hanyuma rero iyo nkuru ukabangira e, kuyikorerako ku kibazo c'amasoko adatanga amakuru umuyobozi w'isanganiro abisigura gutya e, hari abo usanga badatanga inkuru kubera ko ngira ngo usanga batazi neza ibikorerwa mu gisata baba basanzwe barimwo abo rero nta mutima mubi wo kudatanga inkuru baba bafise canke wovuga ngo hari ibintu bagomba kunyegeza hakaba rero n'abandi badatanga amakuru kubera ko bavuga bati aya makuru amenyekanye ivyo biba ari vyiza kuri twebwe izo nkuru rero bakareka kuzitanga serge ntibizi umumenyeshamakuru nawe aremeza ko atamumenyeshamakuru aterwa igitsure n'abo muri leta vyotuma adakora inkuru iyica nkiriya ku bamenyeshamakuru baritwaza ngo iki kintu ntigishobora kuvugwa kandi ata muntu n'umwe yabateye igitsure cyangwa ata muntu n'umwe yabuje gukora ico kintu umuhinga ntahe gerard yakurikiranye ukugene amategeko agenga ibimenyeshamakuru yagiye arahinduka yarabonye ko hari agahazi inzitizi ya mbere ni ukwimana amakuru ntahe gerard ati hariho ngo n'ababahari rero abantu babaherekeza ngo baje kubereka aho baronda ayo makuru bashyizeho ku rubuga umuntu abonye rero uwo muntu akaba yanamusitanteri cyangwa na guverineri yari afise ikintu ashaka kuvugira hejuru ntasubira kubaka kukivuga yagiye ati mbega ninabivuga sinkabagira ingorane hari ubuntu onesime arongo ishyirahamwe ry'abaradiyo mu burundi aremeza ko bazobandanya bavugana n'abatanga amakuru kugira icyo kibazo kive mu nzira twoshishikara gusaba abari mu ntwaro cyane cyane kugira ngo bashishikare gutanga amakuru kandi bamenya yuko umumenyeshamakuru nawe ari umwenegihugu kandi nawe yifuza guterera mu iterambere ry'igihugu muri ubwo buryo bwo kumenyesha amakuru nayo ntahe gerard avunira akagohe amasoko y'amakuru kwimba amakuru umenyesha amakuru ni ukuyimba abanyagihugu bayakeneye ni no kuyima indongozi z'igihugu kugira zishobore gufata ingingo zibereye nguko rero muri makeya uko twakwita ishusho y'iby'itangazamakuru n'abanyamakuru mu burundi desire hatungimana yabitubwiye muri iyi nkuru ati kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abanyamakuru mirongo irindwi byibura barahunze umwe muri bo ni bob rugurika ni umuyobozi wa rpa ikorera mu buhungiro nyine kuva mu kwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yatwemereye kutubera umutumirwa ni inararibonye kugira ngo twungurane ibitekerezo muri ibi bibazo byose by'itangazamakuru bob rugurika urahura akomeye yego ndaho toma mwakoze no kuntumira ikaze rwose ariko cyane cyane ngushimira umwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika urakoze cyane pe murakoze namwe kuko iki ni igikorwa cy'iteka urumva naho umuntu yaba ari mu bindi bikorwa aragerageza akagifatira umwanya kuko bifite akamaro mu buzima bw'ibihugu n'abanyagihugu ntako bisa rwose nuko noneho rero muri iyi nkuru y'ijwi ry'amerika desire hatungimana n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika nyine badufashije kuyibona bati mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri uburundi bwari ubwa nyuma mu karere ka eyase muri raporo ya rsf mugine mu birebana n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ariko noneho muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu nako raporo ya rsf noneho ishyira uburundi ku mwanya wa mbere umwanya w'ijana na cumi na kane mu bihugu ijana na mirongo inani bityo nyine bukaza ku mwanya wa mbere mu karere ka eyase ibi ngibi nibyo urabyemera
mu bisanzwe sinzi ko novuga ngo ndabyemera cyangwa se ndabyemera sinzi ko nzoba mparirije ababikoze cyangwa nzoba mparirije ukuri guhari ibihari mu burundi mugabo nashaka kuvuga yuko mu burundi uno munsi kuvuga yuko hariho ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru kuvuga yuko hariho n'intambwe umwuga wo kumenyesha amakuru wateye je nibaza ko harimwo gushikuza harimwo ububeshi ntibijyanye n'ukuri by'ukuri ku bihari nibaza ibi bintu biriko biraba muri ino myaka ibiri aho uburundi bwavuye kure cyane ku rutonde ukabona umengo uno munsi biriko biratera intambwe nibaza ko twobiraba mu rundi ruhande kumbure rw'ibyahindutse muri iri shyirahamwe rikora izi ntonde reporteri sans frontiere ahandi ho sinibaza ko mu burundi hari ibyahindutse kuko ahubwo mu burundi hako ibintu bihinduka ngo bigende bitera bimera neza biba bibi gusumba kuko muri uno mwanya nyine turiko turavugana uburundi nibwo bwonyene bufise umukenyezi umwe wenyene w'umumenyeshamakuru afunzwe kandi aheruka gucigwa urubanza ruteye ubwoba urubanza rutajanye na gato n'ibintu akora cyangwa yagirizwa ibyo ariko arahogwa kubona umumenyeshamakuru yagirizwa yuko yahungabanije umutekano w'igihugu icyo ni icyaha tumenyereye abanyepolitiki burundi leta yama yagiriza abanyepolitike ishaka gufunga ariko itagira amakosa ibagiriza reka kumbure tuza kugaruka ko ariko nashaka kuvuga yuko ibyo si byo na gato nuko bob ukomoje nyine kuri uyu munyamakurukazi florian irangabiye yakoreraga radiyo igicaniro yatawe muri yombi amaze kuva mu buhungiro mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri yari amaze hafi y'imyaka irindwi mu buhungiro none mwebwe b'abanyamakuru muri mu buhungiro mwumva mufite umutekano mubayeho mute ese mwatinyuka gutaha namwe oya mu burundi nta mumenyeshamakuru yahunze arasubira gutaha kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo ni kimwe hanyuma nagira ndanababwire yuko uyu mumenyeshamakuru florian irangabiye wewe bujyanye hariho ikintu kimutandukanya natwe wewe ntiyari yaranahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yari umupfasoni yubatse urugo rwiwe mu gihugu kibanyi cy'u rwanda yibarukiyeyo abana kuko yari yagiye mu gihugu cy'u rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda urumva yagiye kera cyane n'umuntu amazeyo imyaka irenga cumi n'itatu n'itanu rero yarakubitiye i burundi kuramutsa inshuti n'abagenzi kuramutsa umuryango hanyuma aca afatwa mpiri afatwa n'urwego rw'iperereza bamwagiriza yuko yoba ari umumenyeshamakuru akorera iradiyo ikorera hanze y'igihugu ijya radiyo igicaniro yashyizweho n'abarundi bamwe mu bahunze ariko harimo n'abandi barundi bo muri diaspora ni ukuvuga bari basanzwe baba hanze bayishinze ni ukuvuga rero wewe yari umumenyeshamakuru w'iyo radiyo binatandukanye n'uku kwacu wewe ntiyahunze ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mwumve rero niho hari itandukanirizo urumva umuntu nk'uwo rero ahohotewe burundi urumva uwahunze wewe biba bisigura ko bamubwiye bati wihenze ugahonyura aha ku butaka ni umunyororo cyangwa n'urupfu murumva rero yuko nta si ibintu bihumuriza abamenyeshamakuru bahunze naho muhora mwumva mu mvugo z'abanyepolitiki bamwe bamwe b'i burundi babicishamo bavuga ngo twarateye akama abantu bahunguke bijya bintu birimo ububeshi ahubwo ibikorwa nibyo bigaragara ibi byo gufata umuntu mukamufunga ngo kubera ko yagiranye ikiganiro na naka murumva florian uno munsi afungiwe ibyiyumviro byiwe yaseruye muri icyo kiganiro murumva rero yuko n'ibintu biteye kubiri cyane no kubahiriza agateka k'umwuga wo kumenyesha amakuru biteye kubiri no kubahiriza ibyiyumviro ukwishyira no kwizana mu byiyumviro radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri sanga turaganira na bob rugurika umuyobozi wa rpa ikorera mu buhungiro kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hagatangwa kubera ko ari mu rwego rw'ubwisanzure bw'itangazamakuru nagira ngo nibutse abanywanyi b'ijwi ry'amerika ko mu burundi nyine hari mugenzi wacu bigirimana jean wazimiye kuva ku itariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yakoreraga ikinyamakuru iwacu mbere yarakoreraga radiyo rema fm na n'ubu ntabwo imiryango ye ntabwo bagenzi be turamenya irengero rye mbibutse bigirimana jean yazimiye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu nuko niko se bob ngewe nivugiye ibyanjye ariko se mwebwe hari akanunu ni ukuvuga hari akantu k'agakuru mwaba mufite kuri bigirimana jean
amakuru dufite kuri jean bigirimana yahora akorera radiyo rema fm hanyuma mu nyuma hakaja gukorera mu kinyamakuru iwacu inyuma y'amezi nk'abiri umengo bagaca bamunyuruza eh, nuko yamaze kwicwa jewe ndafise amakuru eh, ya bamwe mu bakora mu nzego z'umutekano eh, hariho n'abatubwira iyo yiciwe eh, n'ingene vyagenze kumbure si uwo mwanya wavyo ariko amakuru dufite nuko yamaze kwicwa hanyuma uwo mumenyeshamakuru yarishwe naho uno munsi nta kizi- nta kiziga ciwe kumbura umurambo vyigeze biboneka ariko amakuru turafite ko yishwe naho eh, ata kiziga ciwe umurambo bigeze berekana ariko kandi mumenye yuko nta matohoza igipolisi cy'i burundi kuva uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu nta matohoza bigeze bagira kugira igipolisi kibwira abarundi n'amakungu ati wa mumenyeshamakuru eh, turiko turatohoza ibyiwe hari abantu tumaze kwikeka kuko byari byagaragaye birazwi erega yanyurujwe yagandaguwe ari uko yari yahamagawe n'umwe mu bakozi bakorera urwego rw'iperereza sinzi ko mu kinyarwanda mu bwita ubutasi ni kimwe eh, ni kimwe rwose ayo magambo yombi turayakoresha yahamagawe n'umukozi akorera urwego rw'iperereza rw'ubutasi aramuhamagara ku itelefone aramubwira ati ingo unsange aha n'aha hanyuma aja abigira imana araduga aragenda ahantu baca baramufatira ahantu urenganye bujumbura waduda ume- umera nk'uja imuramvya hanyuma aranafatwa aranafungwa mu gasho k'iperereza kaho nyine mu ntara y'imurambya ni nko ku birometero mirongo itandatu uvuye ku mugwa mukuru uh, i bujumbura abantu baherutse rero ico gihe inyuma yaho nta kayambu nta muntu n'umwe yigeze amenya igihe gushika n'ubu imyaka indwi irarangiye nta gakuru mu gipolisi ntaco bavuga muri leta ntaco bakivuga mu butungane nta dosiye iriyo murumva yuko n'ibintu bibabaje kandi iruhande ya jean bigirimana mwibuke yuko abapolisi bagiye ku rugo rw'uwundi mumenyeshamakuru yitwa christophe nkezabahizi yakorera radiyo televiziyo by'igihugu yari umuntu w'inzobere abantu benshi bazi bamugandaguranye umuryango wiwe wose umukenyezi n'abana eka mbere n'umushitsi yari yaje kubaramutsa barabica bose mu rugo abantu barenga batandatu ongera wibutse abumva ijwi rya amerika umwaka byabayemo by'uwo nyakwigendera bamwishe ku igerekerezo rya cumi na gatatu gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu na- ni ukuvuga amezi eh, umunani icyenda imbere y'uko uwo jean bigirimana nawe anyuruzwa niho bamugandaguye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwezi kw'icumi bamugandagurira ku rugo iwe abantu twarakoze amatohoza ababanyi barabonye abapolisi mu nyuma twararonze abapolisi baduha amakuru baratubwira bakoze ako kabi baratubwiye abapolisi twarabivuze ariko abo bantu bose baridegenja i burundi bisigura yuko eh, kwica umumenyeshamakuru mu burundi kunyuruza umumenyeshamakuru mu burundi eh, kubangaza bagahunga kubw'irya leta ni ibintu bisanzwe cyane rwose ubona yuko ahubwo ari ingorane bariko bakura mu nzira radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite bakungu idirisa bakungu we urahura ukomeye urakoze cyane ye uri- uherereye he ukomeye mperereye hano i kigali mu rwanda ye gusha ku ngingo ndagushimira yego ndagushimira ko watumiye uwo mutumirwa yego Ni- ni utubazo ndu- tubiri nshaka kumubaza Mhm.
ni ukuvuga ngo iyo iyo bamaze kumenya hari umunyama- umu- umunyamakuru wabuze ba- ba- babigenza gute Baba- ba- ba- baramushaka bakora iperereza bakamenya aho- aho aho yaburiye nkongera nkamubaza ngo muri ba bandi nyine bidegenza bakoze ibyo byaha iyo mu- iyo mubabonye i burundi mubafatiye imyanzuro cyangwa n'abahunze igihugu bakoze amahererwa mabi mu- mubafatiye iyihe myanzuro murabashakisha koko tukabitangariza abarundi bak- kugira ngo babu- kugira ngo ubumwe kugira ngo bugerweho abakoze byabajye babahana ntabwo aba ari byiza nyine bakungu urakoze Ibibazo cyane namubazaga.
ye urakoze rwose murakoze cyane bob rugurika uramusubiza iki rero nikumbure hari icyo ntumvise neza ariko numvise avuga ati iyo mbega hari umunyamakuru wanyu cyangwa mugenzi wanyu abuze bigenda gute muramushaka nagira ndamubwire uwo munywanyi mu bisanzwe umwuga wo kumenyesha amakuru si uwo gushaka abantu ahubwo ni uwo gushaka amakuru twebwe nk'iyo umumenyesha amakuru abuzwa irengero cyane agandagura akicwa icyo dukora tugira amatohoza icyo bita enquete journalistique ni amatohoza y'umunyamakuru y'umumenyeshamakuru ibyo rero twarabikoze kuri jean bigirimana turanavuga twaravuze umuntu w'imbonerakure yitwa abel abeli niwe yahamagaye jean bigirimana turerekana amatelefone bakoresheje turavuga yuko mu nyuma jean bigirimana amaze kubonana n'uwo abeli bagiye muramvye harimo umukuru w'ubutasi muramvye akamufata w'iperereza akamufata ivyo rero nivyo twebwe dukora nk'abamenyeshamakuru kugira inzego z'igihugu zibikorereko zice zifata ziti nyabura turumva ko hari abantu bafite amakuru kumbure urwego rw'igipolisi cyangwa urwego rw'ubutungane buheze bugende bubaze n'abo bamenyesha amakuru bati twumvise mufite amakuru mbega hari icyo mwotusumbya ariko rero nashaka kubwira uwo munywanyi yuko ibyo rero mu burundi nibyo bitigera biba naho tugira amatohoza tugashikiriza amakuru abarundi n'amakungu harimo n'inzego z'igihugu ntabwo inzego z'igihugu zigera zibikorera ko kubera ko bobo baba bazi yuko byakozwe na bamwe nyine mu nzego z'igihugu byakozwe n'ubutegetsi buhari bwa sendedeste ati none se iyo mubonye bene abo bantu baba barakoze amabi bidegembya mu burundi mubyitwaramo mute erega abajije ikibazo cyiza erega n'ibyo navuze bijya bituma n'abariko barakora uwo mwuga batinya bakagira ubwoba bamwe bagata bakomoka bagahunga igihugu abandi bagahitamwo kwikorera ibintu bibayabaye kubwira abantu ko imvura yaguye kubwira abantu ko hariya habaye isanganya kubwira abantu ko hariya hari umwimbu w'ibirayi wagenze neza ariko ugasanga amakuru ya bene ibyo bintu by'ubwicanyi bukorwa n'abantu bari muri leta bukorwa n'abantu bari mu nzego z'igipolisi ugasanga amakuru ya bene ibyo bintu by'ubusuma bukabije abantu biba amatungo ya leta ugasanga ntabyo bagikora uno munsi rero niko bimeze mu burundi abamenyeshamakuru bari burundi barahawe ubutumwa barabona bati bagenzi bacu barishwe nta matohoza yakurikiye nta butungane bwakoze bagenzi bacu baranyurujwe igipolisi ubutungane ntacyo byabikoze ko ubwo rero baca bahita bagira ubwoba bakagira bati reka rero natwe ahubwo twihorere tutajya kugira biriya bibazo bariya bagize ni ibyo rero nicyo gituma mvuga nti umwuga wo kumenyesha amakuru mu bisanzwe no munsi mu burundi usa n'uwapfuye njyewe nubivuga yuko usa n'uwapfuye kubera buriya hariho abantu bavuga amakuru umwuga wo kumenyesha amakuru akanovera n'akangamutima k'uwo mwuga ni ako kubwira abantu ibinyegeje abantu ntubabwira ngo umwimbu hariya wagenze neza uku n'uku n'uku n'uku bikaba birarangiye utegereza kubabwira mbe ni kubera iki wagenze neza hanyuma iyo hari umwimbu wagenze nabi mu bisanzwe abantu ntibakeneye kumenya uko wagenze nabi bakeneye kumenya igituma wagenze nabi nicyo gituma rero hasi haba icyo bita travaye journalistique ni ukuvuga igikorwa cy'umunyamakuru wo gutahuza abantu igituma ibintu biri ku biraba nicyo gituma buriya bavuga mu kirundi bacu barabivuga bati umumenyeshamakuru ni ijisho n'ugutwi k'umunyagihugu mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika niko se bob ubu ngubu umwuga w'itangazamakuru mwebwe muri mu buhungiro mubona ushobora gutunga nyirawo
nibyo umwuga w'ubumenyeshamakuru iyo ubikorera mu buhungiro ni ikintu kigoye cyane gisaba kwitanga kandi gisaba umutima reka ndabahe nk'akarorero kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu buriya butegetsi bwa sendedefede busambuye bugaturira ibinyamakuru bukangaza abanyamakuru barenga ijana n'indwi abamenyeshamakuru barashitse mu bihugu byo hanze y'uburundi barashika mu rwanda barashika mu buganda abandi baja muri tanzania abandi baja muri kenya hari n'abagize amahirwe baja mu bihugu bya burayi biteye imbere za canada ububirigi ubudagi abashikiye muri hanze mu buhungiro ikintu cya mbere bavuze bati ntidushobora guhora ntidushobora guceceka ngo abarundi babandanye bicwa abarundi babandanye basahurwa abarundi babandanye batotezwa mu gateka kabo kubera ko atamaradiyo yigenga agihari ubwo nyine nicyo gituma twaciye dushinga ibinyamakuru bikorera mu buhungiro byigenga mugabo umenye yuko kwabaye kwitanga nta muntu n'umwe kumbura icyo no kwita abafasha nta bamwe bita abaterankunga nta bantu icyo gihe bari bahari bavuga bati turi ngaha nimutubwire ibya nkenerwa tubafasha oya byavuye mu ishyaka ryacu turabikora turashinga ayo maradiyo uno munsi hari amaradiyo arenga mbere atandatu akorera mu buhungiro ariko tukiyashinga yari abiri twabaze mbere yo gushinga iradiyo imwe twese hamwe turi mu iradiyo imwe bita inzamu mu nyuma niho twavuga tuti ariko rero ko tubona igikorwa gishoboka reka twagure reka dusubire muri ya maradiyo yacu ya kera ajya amazina y'ajya amaradiyo ntazimangane duca turasubira turabyura erupeya mu mezi abiri rero mu nyuma haraza na radiyo televiziyo honesanse uno munsi ni amaradiyo arenga hariho ayo atatu yari amenyerewe burundu hariho n'ayandi yavutse bisigura yuko byasabye kwitanga nta mushahara twari dufite icyo ni ikintu njyewe ntazibagira kandi gikomeye muri kahise k'uwo mwuga wo kumenyesha amakuru ibyo bizotuma no muri kazoza no muri ikahise k'uburundi abantu bazomenya ko hari abamenyesha amakuru babaye intwari bagumye ku kivi kugira abarundi bamenye ibiriko biraba icyo gihe hari abarundi barenga igice cy'umuriyoni w'abarundi bari mu buhungiro mu makambi abo bose ntibamenye ibiriko biraba i burundi abantu bariko baricwa abantu bariko barasahurwa ariko babibwirwa n'ayo maradiyo yagiye gukorera mu buhungiro yavukiye hanze navuze yuko rero mu nyuma twaragiye kudodora kubafasha ku bantu bamwe bita abaterankunga tuzi bazi iby'umwuga wo kumenyesha amakuru ntibyari byoroshye kuko twari dufite abandi bantu turiko turagwana nabo kuko buriya hari abandi bariko barafasha iriya leta kugira ayo maradiyo ntasubire kuvuka baragiye baravuga bati nyabona ayo maradiyo ntimuyafashe ayo maradiyo akorera mu buhungiro azokora ibara ariko hari haheze iminsi bumva dukora dukurikiza akarangamutima k'umwuga ibaza abantu batwomoye bariya abantu b'igipolisi cy'i burundi abanyepolitike ba sendedefede twama turi ko turabarondera kugira nabo bagira icyo bashikirije murumva ko byatangaje abantu benshi naho rero mu nyuma habaye abagira neza batangura kuvuga bati nyabuna twaratahuye igikorwa cyanyu kirahambaye muri biriya bintu biriko biraba i burundi kuko i burundi nta mumenyeshamakuru akidegembya bose baratinya nuko rero batanguye kudufasha baraduha ubufasha bwa mbere hanyuma abamenyeshamakuru batangura kuronka utuntu duto duto agashahara gato gato kukubwira bashobore kuriha basi n'ako karwaye inzu cyangwa bagaburira abana n'iminsi cumi n'itanu ariko bibatume baguma ku mwuga ibyo rero nibyo ko byabaye ariko nagenda mvuge ko imyaka indwi irarenze gushyika n'ubu baracari muri ibyo bibazo by'uburyo byo kubaho nta makontra nta biki ugasanga hariho amavantaje ibintu ni ukwita uburusho umukozi wese atozega kugira mugabo usanga uno munsi bo bo bataronka kubera ko bariko baritanga ni igikorwa gikomeye cyane ni nk'uko navuga ko bari muri benevora ni ikintu nyine nk'umurimo mwitumo ni ikintu cy'iteka cyane nabyo ndabiharura nk'iteka si umwuga wotungisha abantu ariko uno munsi urabona ko hari abamenyesha amakuru bagira bati tuzoguma ku ibanga gushika uyu mwuga wacu usubiye kwambikwa umutamana mu burundi gushika igihugu cy'uburundi gisubiye kubamwo intahe n'ijambo kikaba igihugu cyubahiriza amategeko amaradiyo n'abamenyesha amakuru bigasubira gutaha i burundi bigakorera ku mugaragaro ku butaka bw'uburundi ijwi rya amerika bob nagira ngo nkwibarize ku kintu nakwita cyo kwizerwa muri hanze muvuga amakuru y'uburundi ubwo ngubwo umunyagihugu yakwizera gute ko mumuhaye amakuru nyayo icyo ni icya mbere icya kabiri mwatohoje koko mwaboneye gihamya ni ukuvuga amakuru atabogamye umunyagihugu ubwo ngubwo abizera gute buriya niho naguma ndanabivuga niho uno munsi ibanga ryacu rihagaze niho uno munsi iteka ryacu rihagaze muti gute muvuga muti kubona muri radiyo ikorera hanze umunyagihugu i burundi cyangwa n'uwubumviriza yo bizera gute nibyo nagenda babwiye nagira ndabibutse yuko imbere y'uko leta y'u Burundi ya cnddd iturira ibimenyeshamakuru abandi ikabangaza ikanabyugara nagira ndabamenyeshe yuko hagati y'abanyagihugu b'abarundi n'aya maradiyo yacu yomowe yaturiwe agasamburwa i burundi hari icyo nokwita urukundo rudasanzwe mu gifaransa nokoresha hari icya damu hariho urukundo rudasanzwe hagati y'abanyagihugu n'aya maradiyo yacu kuko aya maradiyo yacu yaritaho cyane gusumba inyungu z'abanyagihugu ntabwo yari ya maradiyo televiziyo byirirwa byiruka inyuma y'abakirangange bagiye kugurura santire do sante bagiye kugurura ibarabara rihengamye bagiye kugurura ikiraro cyanyurujwe ko amafaranga oya yari amaradiyo yitaho ubwa mbere na mbere ingorane z'abanyagihugu twagenda guha ijambo abanyagihugu abanyagihugu badafite amazi meza mu duce babamo abanyagihugu bafite indwara zibatera ariko bataronka abaganga twagenda kuraba ingorane z'uburimyi ziri mu banyagihugu kugira tuzivuge abatwara igihugu babyumve hanyuma babironderere inyishu ikindi gihe tugafata abategetsi abatwara igihugu tukabaha ijambo kugira babwire abanyagihugu uko bifuza ko bokwigenza kuri ibi na biriya murumva ko twari tumeze nk'ikiraro hagati y'abanyagihugu n'abatwara rero icyo kintu nticyahindutse tumaze kugera mu buhungiro ba banyagihugu nyine nibo baduha amakuru murabona uno munsi hari ibintu byateye imbere bizi gutuma tumara ko amakuru harade za watsapu harade za twiteri harade za za instagaramu ibi bya fesibuku ntazi ngene bikora uno munsi haraza ibi bya zumu ushobora kugira inama n'abanyagihugu bashyika cumi bari burundi n'umwe azinanye n'uwundi bose ariko muri kumwe mu nama muyaga ibyo rero n'ubuhinga bwanadufashije gutuma dufasha gusumba abanyagihugu kuronka amakuru rero hanyuma ikindi nacyo navuga twebwe nk'amaradiyo yahunze ntidushobora ntiturekuriwe gukora ikosa kuko dukoze ikosa tuba twiciriye urubanza nk'ubu dufata inkuru y'ikinyoma tukayirema tukavuga ibintu kugira tubeshye abantu cyangwa twagiriza abantu bitari ibyo murumva yuko twe twaba duhejeje kwicira urubanza ibyo nabyo byoshimisha cyane iriya leta yatwomoye kuko yokigira ati ba bantu noneho ubu barasabye basigaye bavuga ya muhe nta n'umwe akibumviriza abantu bose barazi ko babeshya icyo gihe ngira nkubwire toma nta muntu n'umwe yosubira gufata ngo ku mugoroba arondere amakuru ya rpa ngo arondere amakuru y'indamba cyangwa amakuru ya renaissance nta n'umwe yosubira no kubirondera bamaze kumenya ko turaba benshi ariko uno munsi babironderana inyota nyinshi kubera iki kubera bazi ko nitwe tubabwira amakuru agezweho i burundi nitwe tubabwira amakuru y'ibinyegezwa i burundi y'ibintu binyegeje nitwe tubabwira abategetsi bariko barasahura amatungo y'igihugu nitwe tubagirira amatohoza tukababwira tuti uriya muntu yabuze irengero byagenze uku uriya muntu yishwe yishwe na ba naka rero ibyo nibyo bibabaza buriya butegetsi bwa sendege esedi icyo rero nagenda kibabwire ariko nkagenda kubwira ikintu cyiza cyiza cyane toma aya maradiyo yacu wumva yomowe nagira ndakubwire ko uno munsi arakunzwe cyane uno munsi arakunzwe si kuvuga ngo ndiko ndishimagiza nishyira hejuru nka wa musambi ariko uno munsi arakunzwe cyane kuko n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye uno munsi ibaze ko ariko aragirana ikiganiro ikiganiro n'abamenyeshamakuru aravuga ati ejo bundi naje numva bavuga dosiye ya muganga christophe sahabo uwo ni umuganga mu burundi afungiye ubusa ariko bagomba kuzuruma ibitaro byiwe iyo dosiye twarayikoze ko cyane uno munsi perezida ndayishimiye ibaze aravuga ati naje numva rpa basha bamvuga bavuga yuko ari jewe nabiteye ati ariko nagira ndababwira je numvise umengo muri iyo dosiye y'ibyo bitaro havugwamwo agahombo k'amahera ya leta ati jensa ndategeka inzego z'igihugu zibikurikirana murumva yuko arakurikirana ibya rpa twebwe baratubwiye bajya abategetsi b'i burundi bose ku murongo uhereye ku mukuru w'igihugu nta n'umwe ashobora kumara kabiri atumvirije aya maradiyo yacu yagiye mu buhungiro uno munsi nagenda ababwira ikindi kintu murabona mu burundi hariko haravugwa ifungwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere alain guillaume bunyoni general alain guillaume bunyoni yego nagira ndababwire yuko ifungwa ryiwe harabwiyemwo utuntu tw'udukosa twinshi baragenda igipolisi kirugariza umuryango barabugarana abana ntibaza ku ishure abakozi ntibaze gusuma ibintu biravugwa ko biteye ubwoba biriko birabera ku rugo ayo maraziyo ari mu buhungiro abaharanira agaciro muntu bombowe n'irya leta bari mu buhungiro nibo bafashe ijambo baravuga bati byibure nyabuna umuryango wa bunyoni ntiwubahirize mu mateka yawo yagira uwubaho nyangira agateka kabo ibikorwa byose bikorwa hisunze amategeko n'uwo bunyoni nafatwe ashyirwe imbere y'ubutungane ntagandagurwe ashyirwe imbere y'ubutungane kandi niyashyirwe imbere y'ubutungane aronswe uburenganzira bwo kwisobanura bwo kwisigura nk'uko imanza nziza ziburanishwa abantu baratangaza yego urumva gatoma yego abantu baratangaza bati gute amaradiyo reka reka duhe n'amagambo
bunyoni ari mu bayarungitse hanze ariko aramuvugira ni kubera ko duhagararira ineza bobe reka duhe n'amagambo duhagararira ijambo n'intara reka duhe n'amagambo maze duhe ijambo mugisha jean mugisha umeze neza yego urakomeye ukuri ndashima uri muri zambiya yego ndi muri zambiya gusaka eee ariko uri umurundi ndi umurundi ijana ku ijana none wabwira umutumire bob rugurika nimba warahunze cyangwa se nimba waragiye kwishakishiriza ubuzima ku buryo busanzwe
ngira abarundi benshi basanzwe babizi turi dusanzwe turi muri abo nyine abanyamakuru nyine bari hirya no hino nawe uri umunyamakuru se
oya twarigeze kuba turi muri ibyo mugabo dusigaye muri bihugu twaciye tujya mu bundi buzima gusa nagomba se
buretse buretse gatoya buretse gatoya mugisha uwo mugenzi wacu mugisha nawe wigeze kuba umumenyesha amakuru
yego nageze kuba ndi umwanditsi mu kinyamakuru hanyuma ugeze muri zambiya urabiheba twarabihagaritse ku mbo tubona yuko mwenga hariho ukutaba umuntu y'iryo genda ye noneho ganira n'umutumire bob rugurika yego yaranyumva asanzwe aranyumva yego arakumva ndakumva ndakumva cyane mugisha n'ujya ku ijambo kuri iki kibazo cy'itangazamakuru cyane cyane uhagaze mu gihugu cyacu cy'u Burundi ngira abarundi batari bake basanzwe bazi ikibazo gihari nambaye mu bijyanye no kumenyesha amakuru y'ubutungane bisa n'ibintu byafashwe y'uko umenga abantu aya maradiyo bavuga yuko yaba yarahunzeho abari mu gihugu bavuga yuko ngo yahunze muri make yahunze ubutungane mu bwabo urabye igihugu cy'u burundi ibinyamakuru bikoresha ibifata byaramaze gucamo imikirire kugira ngo nk'akarorero utanga urabye amakuru avuga ukuri ku gihugu cy'u burundi cyangwa amakuru aba ariko arafasha abanyagihugu kumenya uko uburundi bwifashe uko ibintu biba biriko biragenda kugira ngo mu makuru bihagaze ugataka ko uburundi bikaba ugataka ko uburundi byemewe n'urwego sense ariko numva ngo usanzwe rubikurikirana umunsi ku wundi ibyo binyamakuru radi biba byahindutse ibinyamakuru byo guhayagiza ubutegetsi byo guhayagiza abategetsi bajya hirya no hino nayisi we yego urahura akomeye yego ndakomeye woherereye hehe nherereye muri kirehe kirehe ni mu burasirazuba bw'u rwanda yego mu kirundi bavuga ko ari mu buseruko nuko gusha ku ngingo
ingingo afite ni uko twe nubwo turi inaha ariko mu burundi n'amahoro nta kibazo nubwo twazi inaha ariko dushaka kuzatana ngo gusa nabonye yuko twahungiye ubusa nta ngorane kiba iyo n'amahoro mu burundi
nawe uri impunzi mbese
ntabwo ndi impunzi gusa abo bantu bahunze ndabateye akamo gutaha mu burundi burundi n'amahoro
ariko nawe uri umurundi
ngende umurundi
none se kirehe urahakurikiye uri mutwawe ntabwo uri impunzi
naje kurondera amafaranga eee urahaha ukaronka
ndaronka hanyuma ugashyira n'umuryango mu burundi
ndawushyira nta kibazo nta ngorane
mbere yo kuza guhaha mu rwanda wakoraga iki mu burundi
nari umunyeshuri
hanyuma uheba kwiga
amashuri aza kunanira ndondera amajyana arondera ubuzima
ishuri urariheba burundu
nariyebye nabuze nabuze nizenya ndakenye nabuze majye no kwifashisha ndipfuye
ibyo ngibyo bitumye ntekereza amakuru y'ijwi ry'amerika duherutse gutangaza yuko abana benshi bava mu mashuri kubera ubukene ubukene ni imwe mu mpamvu zihari none se kuki uvuga ngo mu burundi ngo hameze neza kandi wumva mufite ubukene
ni kubera mvuga hameze neza ariko ibyo byose byabaye zahunze nari mu bundi na kanyakangwane zabayeyo navuyeyo ku mahoro n'ubundi mvuge sibire yose turayo ku mahoro n'ubugani oya ubukene ntabwo butera amahoro burya nabwo hari abantu bahunga ubukene hari abantu bahunga ubwicanyi hari abantu bahunga andi, andi, andi makuba ibiza ibintu nk'ibyo guhunga ni uguhunga cyangwa se gusuhuka ni ukuvuga ko haba hari ikibazo gusuhuka ni uko nguko nyine umuntu ajya gushaka bo reka twe kwigomba mu ijambo ndagushimiye cyane nayisiwe ndagushimiye pe
nawe mwakoze ye nuko bobe we twabwi yego bobe twa ye urakoze rwose aho ngaho ikirehe bobe we twakwimye ijambo turaryiharira ariko mu magambo makeya ye mugisha nawe yari arimo avuga ko yabaye umumenyeshamakuru yandikaga mu kinyamakuru hanyuma aza kubiheba ni ukuvuga dufatiye ku karorero ke hari abandi bantu mwebwe mwaba muzi bahebye umwuga w'itangazamakuru w'ubumenyeshamakuru bageze hanze y'u Burundi bahunze yego yego abo bariho vema bariho kandi benshi kuko ukora ariko ndakubwira abamenyeshamakuru uno munsi b'abarundi bahunze igihugu cy'u Burundi bahunga umutekano muke bahunga ubwicanyi bukorerwa abantu bahunga kubera ibimenyeshamakuru byaturiwe birugagwa bararenga ijana na mirongo bararenga ijana na mirongo ibiri kure n'iyo ariko bamwe mu baronse amahirwe yo kuguma mu mwuga bakabandanya bakora uno munsi mbere bagashobora kubironkamwo utwo gusumira abana abo onyi bari mu bitigiri bya mirongo umunani murumva yuko hariho abamenyeshamakuru barenga mirongo ine mirongo itanu bahebye uwo mwuga uno munsi bagiye kurondera ubundi buzima nagenda babwire hariho n'abandi bari mu bukene ntangere mu bushomeri mu buhungiro ibyo ni ibintu bibabaje mu buganda muri kenya mu rwanda muri congo murumva yuko ni ibintu bibabaje si bose banutse amahirwe yo kubandanya bakorera ibimenyeshamakuru bibandanya bikora radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga umushyitsi ni bob rugurika ni umuyobozi wa radiyo rpa byabaye ngombwa ko ihunga mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwezi kwa gatanu ubu ngubu rero ikorera mu buhungiro niwe mushyitsi mukuru turi kuganira ku bwisanzure bw'itangazamakuru n'abanyamakuru mu burundi ibyo twabihereye kuri uriya munsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru uba buri mwaka ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatanu kuri telefone dufite kwizera ahmad kwizera we yego yego tomasi urakomeye ye ndaho ndaho ndakomeye nuko bwira umutumirwa aho uherereye ye nk'ibisanzwe ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka ndi umurenge wa buyoga ikibazo ikibazo nagira ngo mubaze ese iyo radiyo cyangwa se abo banyamakuru bashinze ayo maradiyo yigenga akorera hanze y'igihugu ese arabasha kumvikana kuri fm ku buryo n'abanyagihugu b'abarundi bashobora kuyumva ikindi kibazo nagira ikindi mfite buriya itangazamakuru iyo ridakorera mu mucyo cyangwa se ritisanzuye hari ibibazo bimwe na bimwe bitabasha kugaragara kugira ngo bibonerwe umuti ese ni iki ni iyihe adivokesheni baha wenda nk'igihugu cyangwa se ubuvugizi bakora kugira ngo habeho ubwisanzure bw'itangazamakuru aho ngaho mu burundi ese abo banyamakuru iyo bigaragaye ko bishwe kuko hari n'ibimenyetso bigaragara ntabwo bakwiye kujyana wenda nko ikirego mu nkiko kugira ngo bakurikirane ababe barabikoze bahamwe ibyo bibazo nagira ngo mubaze murakoze ni majyaruguru mu karere ka mu murenge wa buyoga kwizera urakoze cyane yego yego tomasi wiwe bob umwanya ni uwawe yego reka reka mpere kuri aka kabazo ka kabiri ndamubwire yuko mu burundi ibibazo bihari ni ibibazo bikomeye abantu ntibafatire kuri iki kibazo cy'itangazamakuru cy'abamenyeshamakuru bahunze nagira ndabamenyeshe yuko mu burundi ikibazo gihari cyadutse mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ni ikibazo cy'injyane za politiki gikomeye kuko ni ikibazo cyasenyuye ibwirizwa shingiro ryari ritanze rihari ryari ryatowe n'abarundi mu bihumbi bibiri na gatanu ni ikibazo cyasenyuye amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yarusha yari yemejwe n'abanyepolitike bose b'abarundi n'izindi n'iyindi migwi yose mu mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano yari yashyigikiwe n'amakungu yari yashyigikiwe n'akarere abakuru b'ibihugu bakomeye nka ba mandera ba jilisi nyerere ba bill clinton ibihugu by'u rwanda ubuganda za za tanzania bari barabihagarariye ibyo bintu rero ntibikibaho aha rero mvuga ni ntibumve ko aricyo gituma hari uno munsi abarundi barenga ibihumbi amajana atatu amajana ane bakiri mu buhungiro bumve yuko iruhande y'abamenyeshamakuru barenga ijana bumve yuko uno munsi mu burundi hari abakuru b'imigambwe barenga mirongo ibiri bahunze igihugu cy'u burundi hari abakuru b'amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu barenga mirongo itatu mirongo ine bahunze igihugu cy'uburundi ikibazo cy'uburundi ntigihagaze kuri ku mwuga wo kumenyesha amakuru ni ikibazo cya politiki n'umutekano gikomeye gitegereza kuzotorerwa inyishu biciye mu biganiro bya politiki n'ingingo zikomeye za politiki rero nashaka kumubwira aravuze ikintu ati mbega ntabwo bakoze ize advokasi kugira bashobore advokasi twarazikoze twarashoboye gusigurira amakungu icyiza cy'aka kazi dukora ni nacyo gituma uno munsi hari abaterankunga hari abafasha abafasha mvamakungu bemeye gushyigikira iki gikorwa dukora nagira ndababwire yuko twaritwariye na leta y'u Burundi twaritwariye na bamwe bamwe muri abo bategetsi haba mu gipolisi cyangwa mu iperereza batwononeye amaradiyo hariho imanza ziri hariya ibanjuri muri gambi twaritwaye leta y'u Burundi imaze gutumwa ko akatari kake yaranze kwitaba yaranze gutanga ibirego byayo aho ngaho bob aho ngaho banjure bob banjure ni muri sentare nyafurika yego ni muri sentare ya afurika y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ya uniyo africaine ni kurude cours de justice des peuples et, de, et des droits de l'homme mu gifaransa umenga alors ni sentare yitaho ivyaratekazina muntu muri afurika yegamiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika iri ibanjuru muri gambi twebwe nkatwe nka rpa dufiteyo urubanza kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu baratumye ko leta kugira ize itanga ibirego byayo tuburane yaranze murumva yuko twebwe duhagaze neza dufite ukuri hanyuma hariho abategetsi twitwariye hanyuma nagira mbwire uyu ariko aravuga hariho abategetsi leta y'uburundi no munsi iriko irakurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha cpi oya ntabwo ari uburundi cpi ntabwo ari ntabwo ikurikirana uburundi n'umuntu ku giti cye ni umuntu ikurikira umuntu gatozi simvuze ko ikurikirana uburundi simvuze ko ikurikirana uburundi toma ikurikirana buriya butegetsi bw'i Burundi kandi no ni ukuvuga abatwara igihugu bamwe muri bo bamwe muri bo harimo benshi kumbure si umwanya wo kubivuga ariko icyo ni ikikorwa gikomeye twakoze hanyuma ndagenda babwire kugira ishyirahamwe mpuzamakungu oni rishinge umugwi wakoze amatohoza imyaka itanu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe uwo mugwi ukarangiza amatohoza yabwo uvuga uti mu burundi hariko hakorwa ibyaha by'agahomerabunwa ni ukuvuga ko bakoreye barumvise ibiriko biraba iyo ataba igikorwa cy'abamenyeshamakuru n'abaharana hagati y'akazina muntu n'abo barundi bose sinzi bari burundi ndazi imigambi iri burundi amasengero ari burundi yarafashije muri icyo gikorwa uno munsi rero naho atawurakubita intare mu gahanga turashima igikorwa twakoze kuko urabona ko cyaruguruye amaso amakungu uno munsi hari abantu bazokurikiranwa bitebe bitebuke hanyuma kwizera nanone yabajije niko kari akabazo ke ka mbere atese ati izo radiyo zikorera mu buhungiro zirumvikana kuri fm mu burundi ku buryo abanyagihugu bazikurikira neza bazumva gute ni kuri fm ni kuyihe mirongo mbese ego nibyo ni ikibazo cyiza cyane kwizera abadije aya maradiyo yacu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu agihunga agitangura gukorera mu buhungiro twarakoreye ku buhinga ngurukana bumenyi ni ibi bimaze biharawe kuri za watsapu amawodo arasirikira cyane rwose kuri za fesibuke twaragira amakuru layive abantu bakayakurikirana ikibiriraho ni ukuvuga mu mwanya nyawo hanyuma twarigeze kuba twanashyizeho uburyo butuma n'umunyagihugu uriya ari mu cyaro uriya nyarucyari ari mu mitumba ahantu hatagira za interineti atayironka amamega aya matelefone agezeho twarashyizeho ubuhinga bwo kugira ayo makuru abashyikire twakoresha icyo bita rezonde kupe sinzi mu kirundi cyangwa ikinyarwanda ingene nubivuga tuvuga ko ari imirongo migufi tubyita imirongo migufi
yego ni ubuhinga bw'imirongo migufi hariho amashyirahamwe mpuzamakungu yadufasha gushikana ayo makuru yacu hariya mu mirima mu misozi mu banyagihugu batagira interineti ivyo rero byaratuma basumviriza hafi y'imyaka ibiri ariko tujya gusanga n'ibintu bizinze abadufasha basanga birazinze cyane rwose kuko nagenda babwira igituma twaciye kuri ubwo buhinga ni ukubera ibi avuze bya fm kubwira iradiyo ivugiye kuri fm ihabwa uburenganzira na leta ibihari murumva rero yuko leta y'uburundi ntiyari kutwomora iduhungishe itwikira abacu hanyuma yongere iduhe umuhora wo gucishamo amakuru naho rero nicyo gituma uno munsi amakuru turayacishamo kandi nagira mbwire kwizera kubera ubu buhinga bwaje bwa watsapu bwa instagram bwa facebook live nagira ndakubwiye ko uno munsi ibitigiri ducitse bitwereka yuko twumvikana hafi kuri rwa rugero nyine abanyagihugu batwumviriza kuko nagenda babwire haheze imyaka irwi umunani abanyagihugu b'i burundi bamaze kubona yuko udashobora kuronka amakuru udashobora kumenya ibiriko biraba mu gihugu udafite telefone igezweho ifite watsapu ifite interineti nagenda babwiye ko byagaragaye yuko abanyagihugu benshi baciye bahurumbira kugura bene ayo matelefone uno munsi abanyagihugu barahanahana ayo makuru radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa bob rugurika ni umuyobozi wa rpa ikorera mu buhungiro none rero mu masegonda mirongo itatu dusigaranye bob muzaguma mu buhungiro cyangwa muzataha oya gutaha tuzotaha icyo cyoco ni ikintu nzi kandi ni icyifuzo cy'umuntu wese icyifuzo cy'umumenyeshamakuru wese ari mu buhungiro ni uko umunsi umwe dutaha i burundi tugasubira kurangurira amabanga yacu igikorwa cyacu ku butaka bw'uburundi tugasubira kujya kuramutsa ba banyagihugu bacu dukorera mu mitumba mu ntara ibyo ndazi bizoba gusa birasebye turabirindiriye kuko uno munsi hari ubutegetsi butabyumva butabyerekwa buvuga buti nta bimenyeshamakuru byigenga nk'uko byahora kera bizosubira kuhaba ariko turizeye yuko ibyo bintu bizohaba radiyo ijwi ry'amerika bobe rero ukomere ukomere ukomere ku kivi murakoze toma namwe mukomere kabisa hanyuma turizeye yuko ibihe byiza bigiye kuza biri imbere namwe mwese banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabashimiye iyo muva mukagera murakarama
touch me one more time, I might lose my mind. attention. Cause you got my affection. Baby, baby, and so good the taste. Taking us step by step on the beat. Put your night hand in hand in the street. Make me fall in love, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? Cause I can't take it. Cause I can't take it. Cause I can't take it. By my way, yeah. Easy way, yeah. Na, na, na. Cause I can't take it. Cause I can't take it. Cause I can't take it. yeah, yeah. Cause I can't take it. Oh, it's not funny.
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izoroshiriza radiyo ijwi rya ntanyereka